ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwabonye butandukana mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe perezida w'u burundi evariste ndayishimiye ejo yagejeje ijambo ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye i new york Le gouvernement et le peuple burundais ont une réelle et ferme détermination à optimiser les dividendes de la paix. et de- perezida ndayishimiye aragira ati uburundi n'abarundi biyemeje gufatira ku mahoro no ku migambi yo kwiyunga bagezeho bibagoye kugira ngo birame tugomba gushyira imbere ubutegetsi bwiza no kurwanya akarengane mu rwanda urubyiruko rurasabwa kubaka amahoro arambye naho leta zunze ubumwe za amerika igiye gutanga amadolari miliyoni magana atandatu yo kugura ibikoresho byo gupima covid cumi n'icyenda imuhira ku buryo bwihuse izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika muri kumwe na thomas kamirindi Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Loni irasaba abanyamuryango bayo kugoboka abaturage amamiliyoni badafite epfo na ruguru ku bintu byose by'ibanze bya nkenerwa muri Sudani. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
ishyirahamwe onu ryasavye ko imfashanyo ihabwa impunzi yokongerezwa mu gihe co hafi iryo shirahamwe ryamenyesheje ko sudani ikeneye miliyaridi zibiri n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari yofasha abantu miliyoni cumi n'umunani gushika mu mpera z'uyu mwaka yamara ishirahamwe onu rivuga ko gushika ubu ibice mirongo itatu na kimwe kw'ijana vy'ayo mafaranga ariyo amaze gutangwa gushika ubu mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka abatanga imfashanyo bari bemeye gutanga hafi y'umuriyaridi n'imiliyoni amajana atanu y'amadolari agenewe sudani n'akarere ico gihugu kirimwo igisata c'ishirahamwe onu citaho impunzi ku isi hcr n'ibiro vya onu bikurikirana ibikorwa vyo gufasha abantu oca vyatangaje ko abantu miliyoni n'imiliyoni cane cane mu bisagara vya khartoum darfur na kordofan muri sudani batagira ibifungurwa amazi uburaro n'umuyaga nkuba kandi badashobora kwiga canke ngo bivuze ibitigiri vy'abantu bafungura nabi biriko biriyongera abana bagera ku bihumbi amajana indwi muri sudani bashobora gupfa kubera gufungura nabi icya kabiri cy'abanyagihugu muri sudani ntibagira ibifungurwa bihagije mu gihe abarenga miliyoni zitandatu bashobora kwicwa n'ikigoyi indwara y'agasama n'izindi ndwara gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu n'ayandi mabi afatiye ku gitsina akorwa vyarageramiye bikomeye cyane abapfasoni n'abigeme abantu barenga imiliyoni ndwi barahungiye mu bihugu vya centre africa chad misiri ethiopia no muri sudani yo mu bumanuko Mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha, Afurika y'Epfo izakira inama y'ibihugu bya Afurika biri mu masezerano yitwa AGOA yorohereza ibicuruzwa byabyo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Niyongabo arakomeza.
epfo izokwakira iyo nama naho hari akamo kari karatewe imbere yaho kuko ico gihugu co kwirukanwa muri uwo mugambi kubera imigenderanire yaco n'uburusiya n'ivyagirizo ko bware- carekuriye ubwato bwafatiwe ibihano bw'uburusiya guhagarara ku kivuko kiri hafi y'igisagara ca cape town mu mwaka weze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri leta zunze ubumwe za amerika na afurika y'epfo vyatangarije hamwe ko iyo nama izobera mu gisagara ca johannesburg mu ntango z'uyu mwaka bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka bo muri amerika baturuka mu migambwe uko ari ibiri y'abademokarate n'abarepublikani basavye umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken kungururiza iyo nama ahandi ivyo kubera ibirego ko afurika y'epfo yahaye ibigwanisha uburusiya mu ngwano burimwo muri ukraine umugambi wa gowa urekurira ibihugu vyo muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara kugurisha ibidandazwa vyavyo ku masoko yo muri amerika ata matagisi bitanze yamara hari ivyo ivyo bihugu bibanza gusabwa harimwo gukuraho inzitizi ku vyerekeye ubudandaji n'imitahe gushiraho imigambi igabanya ubukene kurwanya ruswa no gukingira agateka ka muntu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri leta zunze ubumwe za amerika sena yemeje general charles brown ku mwanya w'umugaba mukuru mushya w'ingabo z'igihugu zose general brown yabonye amajwi mirongo inani na tatu ariko abasenateri cumi n'umwe bamuhaye oya mu kwezi kwa gatanu gushize nibwo perezida joe biden yatangaje ko ari we yahisemo kugira ngo azasimbure general mark mille uzava ku rugerero manda ye y'imyaka ine nirangira ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha muri iki gihe general brown w'imyaka mirongo itandatu n'umwe y'amavuko ni umugaba mukuru w'ingabo za amerika zirwanira mu kirere kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri abaye umwirabura wa kabiri ugiye kuyobora igisirikare cyose cya leta zunze ubumwe za amerika uwa mbere yabaye nyakwigendera general colin powell kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu ni ubwa mbere kandi mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika abirabura babiri babaye ku myanya ibiri ya mbere yo hejuru mu ngabo z'igihugu na minisitiri w'ingabo lloyd austin nawe umujenerali wavuye ku rugerero nawe ni umwirabura general charles brown bakunze kwita cq brown gusa afite manda imwe rukumbi y'imyaka ine nk'uko itegeko ribiteganya mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri yutube na facebook ni kuri voa radiyo yacu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ejo yagejeje ijambo ku nama y'umuryango w'abibumbye iteraniye mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika Edi Rwema na Tim Ishimwe intumwa yacu i New York baratubwira ibyari bikubiye muri iryo jambo rya Perezida Ndayishimiye mu magambo make cyane ibintu by'ingenzi Perezida Ndayishimiye yagejeje kuri iyo nteko rusange ni nk'ibikiti yakigarutseho yavuze ko ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi kijyamo mu butumwa cyane cyane mu byo kubungabunga amahoro cyane cyane mu burasirazuba bwa kongo yavuze ko umutekano muke ukunze kurangwa muri ibyo bihugu byo muri afurika uterwa ahanini n'ibihugu by'ibihangange kandi ibyo bigakorwa mu nyungu zabyo uretse kuba ibyabinenze ibihugu bigira uruhare mu guteza umutekano muke yanakomeje yanakomoje no ku bategetsi bo muri afurika bahindagura itegeko nshinga bagamije kuguma ku butegetsi ari nabyo ibyo bishobora kuba imwe mu mpamvu zateza umutekano muke hanyuma tukivuga kuri icyo kibazo cy'umutekano twakwibutsa bumva ijwi rya amerika ko n'ejo perezida paul kagame w'u rwanda yari yakivuzeho mu ijambo yagejeje ku nteko ya oni ariko avuga umutekano muri rusange ubu rero tuvugana amaze kuvugana n'umunyamabanga mukuru wa oni aho baganiriye kuri iki kibazo ariko noneho mu karere k'ibiyaga bigari n'ahandi ndetse bungurana n'ibitekerezo ku ishyirwa mu bikorwa by'iterambere rirambye n'uko hakorwa ivugururwa ry'ibijyanye n'imari ku rwego mpuzamahanga mu bihe biri imbere hanyuma timu ishimwe perezida ndayishimiye yanavuze ku bijyanye n'imibereho myiza n'ubukungu bw'igihugu aho avuga ko yifuza ko igihugu ayoboye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu kizaba kigeze ku rutonde rw'ibihugu bikize ku isi ibyo hari icyo wabyongeraho yavuze
yego yasabye ko ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane nk'ibihugu bikize byagabanya uburyo byivanga muri za politiki z'ibihugu bikennye ntibigume ari ibihugu bisa nk'aho bigaragara nk'ibitekerereza ibindi cyangwa se ibibiha amabwiriza y'uko bigomba gukora ikindi wenda yagarutseho navuga amagambo mabi cyane ni ikijyanye n'uburenganzira bwa muntu aho yumvikanye avuga ko uburenganzira bwa muntu ari ingingo abantu bose bakwiye kuba bumvikanaho yumvikanisha ko igihugu cye kirwanya ivangura nyuma avuga ko ibihugu byiyitirira ko birengera uburenganzira bwa muntu bikoresha ubwo burenganzira nk'uburyo bwo kwivanga mu bibazo by'imbere mu bindi bihugu
tuve gato ku bijyanye uh, na, na, na za disikuru n'amagambo abayobozi batandukanye bagenda bageza kuri iyo nteko rusange uri mu mujyi wa new york uh, uh, wakiriye abakuru b'ibihugu barenga ijana mu bijyanye n'umutekano muri uwo mujyi mu bijyanye n'urujya n'uruza kuva ahantu hamwe ujya ahandi nzi ko nigeze kujya muri iyo nama nanjye kuyikurikirana byabaga bitoroshye ibintu bihagaze gute muri iki gihe
umutekano birumvikana ko wakajijwe cyane hafi y'aho inteko iri kubera mu cyicaro nyine gikuru cya oni ntabwo nta rujya n'uruza ruhari imihanda myinshi irafunze abapolisi bari ahantu henshi hatandukanye haba mu mihanda haba mu maresitora ujya muri resitora ugasanga hari abapolisi n'ahandi hantu hose ushobora gukeka ko hari abapolisi naho barahari hanyuma amaduka yegereye aho hafi afite ibibazo kuko nta rujya nk'imodoka ntabwo zibasha ku kugenda biragenda kuko imihanda myinshi irafunze Ah, ariko iyo ugiye kure y'aho inteko iri ubona ubuzima ari nk'ubusanzwe abantu baragenda bakora ibi- ibikorwa bitandukanye birimo eh, kwishimisha cyangwa se n'ibindi bitandukanye bisanzwe bikorwa iyo inama yo kuri uru rwego itahabereye Tim Ishimwe umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i New York eh, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndagushimiye kandi ukomeze ukurikirane uko ibintu bihagaze aho ngaho ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda urubyiruko rurasabwa kwihatira kubaka amahoro arambye byavugiwe ejo mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe amahoro uba buri tariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa cyenda gloria tuyishime yakurikiranye ibi birori adutegurira inkuru irambuye Ni ibirori byabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko mu mujyi wa Kigali byari byitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo abo muri Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu abahagarariye umuryango w'abibumbye abayobozi mu nteko ishinga amategeko urubyiruko rurenga magana atandatu rwari ruturutse impande zitandukanye z'igihugu n'abandi mu mbwirwaruhame n'ibiganiro byatanzwe hakunze kumvikanamo uruhare rw'urubyiruko mu guteza imbere no gusigasira amahoro arambye mu gihugu no ku isi amateka yaranze u Rwanda n'ibindi umuyobozi ushinzwe ubudaheranwa muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu madamu Uwacu Julienne avuga ko impamvu yo guteranyiriza urubyiruko hamwe ari ukugira ngo rusobanurirwe amateka yaranze igihugu kubera ko tuzi agaciro k'amahoro rero niyo mpamvu umunsi nk'uyu nguyu tuzana urubyiruko kugira ngo ruze ruganire n'abantu bakuru hanyuma noneho rumenye ah, amateka yaranze u rwanda rumenye ah, icyo byasabye kugira ngo aya mahoro dufite ubu ngubu tube tuyagezeho hanyuma noneho nabo bafate ingamba zo kuyasigasira Mu kiganiro Madamu Uwacu Julienne yatanze kandi yumvikanishije ko kubura amahoro bitagaragazwa n'intambara z'amasasu gusa ahubwo n'ibikomere bya bamwe mu Banyarwanda bafite kubera amateka ya Jenoside icyakora kugira umwete wo kubikira ibikomere bakomora ku mateka yaranze igihugu cyacu ibyo bikomere bakagira umwete wo kugira ngo barebe uburyo babikira hanyuma noneho ayo mahoro bafite nk'urubyiruko bakayasakaza mu miryango yabo nyuma akagera no mu isi yose ndetse akagera no mu rwanda rwacu umuyobozi w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Mukabalisa Donatille ni umwe mu bari bitabiriye ibiganiro cyane cyane yakomoje ku nshingano urubyiruko rufite ku gutuma amahoro asigasirwa mu Rwanda kugira ngo amateka mabi yabaye mu gihugu ntazongere ukundi uruhare urubyiruko rwagize kandi rukomeje kugira mu gusana no kubaka igihugu cyacu ari ntagereranywa ibikorwa byo guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane urugendo rwo gusana no kongera kubaka igihugu cyacu cyari cyabaye umuyonga byashobotse kubera ubuyobozi bwiza byashobotse kubera kwiyemeza byashobotse kubera gushyira hamwe kwacu nk'abanyarwanda Bamwe mu rubyiruko batangaje icyo uyu munsi uvuze kuri bo Jean Berekimas Nayituriki ni umusore mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itatu uturuka mu karere ka Bugesera wari witabiriye inama so rero nk'ibiganiro nk'ibi biba byibanda cyane ku rubyiruko tuba twigishwa ibyiza byo kubungabunga amahoro icyo amahoro atumariye muri rusange bakanatwereka n'aho amahoro yagiye apfa ingaruka byagiye uko byagiye bigenda so rero ntekereza ko kubungabunga amahoro kuri ngewe ni, ni ingenzi cyane kuko amahoro niyo atuma buri gikorwa cyose mu gihugu kigenda so rero nta, nta mahoro nta terambere nta mahoro nta bumwe nta ki- igihugu gishobora kugeraho igihe nta mahoro ahari Umuhire Eveline na Esther Mfukamusenge nabo hari icyo biyemeje nyuma yo kumva ibiganiro ngomba kugera iwacu muhira nkaganiriza urubyiruko nzaba nsanzeyo ibyo nahigiye Ni ukurwanya amakimbirane no gusubiza abana mu mashuri bacikije kuvuga ngo ufite amahoro si ukuvuga ngo uri ahantu ha- hatekanye ngo nta ngo nta masasu nta bintu by'iki oya ni ukuba wowe ubwawe wumva ko mu- mu mutima wumva nta- nta kibazo wa- ufite wabona mugenzi wawe ukumva ko ameze neza nawe ukaba umeze neza niyo yaba atameze neza ugaharanira kugira ngo amere neza nk'uko umeze Icyakora Depite Mukabalisa Donatille yongeye gutangaza ko inzara iri mu baturage ari bimwe mu bishobora gutuma amahoro arambye azama agatotsi hari byinshi rero bishobora kubuza ituze n'amahoro nk'ubukene nk'uko byavuzwe ubujiji ubuzima bubi amakimbirane mu miryango ndetse agira n'ingaruka zitoroshye cyane cyane ku rubyiruko ndetse no ku gihugu cyacu muri rusange ndetse n'ibindi byinshi tugomba kwitaho nk'abayobozi eh, iyo dushyiraho gahunda zigenewe abo tuyobora Aha niho bamwe mu baturage bo mu duce dutandukanye tw'igihugu bagaragaza ko ibiribwa ku masoko bigenda bihenda bityo inzara ikaba ari yose urabona ko unarapfa nta kundi reba ikirota ndareba namenye ubwenge ikiro rero tukigura kuri magana abiri mirongo itanu ngo ubwo nibyo nibwo bwahenze tukagenda mu murima mirongo inani none nageze mu murima ngo nimutampa magana arindwi na makumyabiri nta kirayi muravana mu ntabwo turi kubyakira biri gupfira hari mu kirere no guhinga impingo zikaba kuburira aho tw'ubundi twahingiye umuhuzabikorwa w'umuryango w'abibumbye mu rwanda uziniya matthew agelo we asanga hakenewe ubufatanye mu nzego zose mu gusigasira amahoro today as we commemorate the international day of peace let us remember that peace is a dynamic force twizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro reka twibuke ko amahoro ari imbaraga zikomeye zisaba kuzitaho bihoraho amahoro ni urubuto tugomba gufumbirira kubagarira kugira ngo tuzeremo ahazaza heza kuri twe no kubazadukomokaho nk'uko twabikunze reka dushyire hamwe mu gusakaza ubumwe n'amahoro bitari iby'ubu gusa ahubwo by'igihe kirekire umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi watangiye kwizihizwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe mu rwanda wari ufite insanganyamatsiko igira iti gukomera k'umwe n'ubudaheranwa ni inkingi y'iterambere rirambye gloria tuyishime ijwi rya amerika tuve mu rwanda tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo kuwa kane urubyiruko rwo mu mujyi wa uvira mu ntara ya kivu y'epfo rwakoresheje imyigaragambyo yo gusaba ko ibice mirongo itandatu ku ijana byabo byahabwa imirimo mu bigo bya leta bihakorera kuko barangiza amashuri bakabura akazi ni inkuru ya vedaste ngabo uri uvira iyi myigaragambyo yo gusaba abaturage kwirirwa mu mazu badakoze yateguwe n'ishyirahamwe rya sojefu solidarite de jene furiro mondiyali yatumye amashuri amasoko ndetse n'amabanki byirirwa bifunze kuri uyu wa kane bamwe mu baturage bari bafite kujya mu mujyi wa bujumbura ndetse na bukavu bavuga yuko babuze aho banyura kubera iyi myigaragambyo yateguwe n'uru rubyiruko rwa sojefu rugizwa n'ini n'urubyiruko rw'abafureru duse mu gitondo dusanga ibarabara barifunze bashyizemo ibiti bashyira n'amakiyosike barayakundura bayashyira mu ibarabara bashyiraho amadafari n'amabuye bavuga kuko uyu munsi nta kazi kari bukorwe impamvu ko hari kominote y'abapfurero idahabwa akazi mu maserivisi ya leta no mu ma ong badahabwa akazi biba ngombwa kuko uyu munsi bafunga umuhanda babuza n'abamotari babona n'abakoresha imodoka ko batabasha gukora uyu munsi kubera ko babarenganya batabaheza imirimo muri teritwari ya uvira imodoka zizi burundi ni bukavu nta n'imwe ihayigenda bavuze ngo inija mu ibarabara ngo barashobora kuyigirira nabi robert mayani ni umwe mu bari bahagarariye imyigaragambyo avuga yuko bayiteguye mu rwego rwo gusaba ko nabo leta yabashyira mu bigo byayo kuko barangiza amashuri ariko ntibahabwe imirimo robert mayani agaragaza yuko mu bigo bikomeye bya leta birimo sese dgda sep congo ogefrem dgi sncc bikorera muri uvira badahabwamo imyanya myinshi wamama wengi wababa wachuruzi wanapeleka watoto shuleni ababyeyi bigisha abana barangiza bakabura imirimo turasabira urubyiruko rwose imirimo rwo mu moko yose turashaka ko ibice mirongo itandatu ku ijana byahabwa akazi baba urubyiruko rwaha abana ibice mirongo ine ku ijana bakaba abahandi bamwe mu batuye uvira basanga iyi myigaragambyo igenda iba buri gihe nta kihindura usibye kudindiza imirimo ndetse no kumenyekanisha bayiteguye ikintu bateguye bunka nk'ishyirahamwe ry'abafurero bakagitegurira uvira kirimo ikintu cy'amacakubiri kuko uvira ntabwo ituyemo n'abafurero gusa irimo amoko atandukanye ubwo rero kuba bumva ko ari wonyine barengana haba harimo kintu cya cya tribalisme cy'amacakubiri icyo twe tunenga nk'urubyiruko ni uko batekereza ko ibi ibyo abantu bose byifuzwa uburyo bwo kubisabisha cyangwa se bwo gusaba leta ko igira icyo ikora ari uko bahagarika imirimo y'abantu bose batuye uvira ibi by'amaviri morte cyangwa se bakakora imyigaragambyo irimo imishamirano bigatera n'imvururu mu muhana bigateza umutekano mukeya hariho ubundi buryo bwinshi cyane bwo kujya kubona abayobozi kubona ababishinzwe kwandika inzandiko gukoresha abadepite kuko abadepite niko kazi bari bakwiye kuba bakora tukabohereza ibyifuzo byacu nk'abaturage nk'urubyiruko nka sosiyete sivile runaka ese niko abanyamategeko bavuga kuri iyi myigaragambyo y'uru rubyiruko rwifuza yuko ibice mirongo itandatu ku ijana by'abakozi b'ibigo bya leta bikorera muri buvira baba imvukira zo muri uyu mujyi cedric muyoboke ni umunyamategeko nta na tegeko na rimwe bashingira ngo bavuge ngo abantu porosantaje mirongo ine zikomoka ibuvuya zigomba kuja muri ziriya institution ari dgm ari jefuremu cyangwa se izindi institution za leta zikorera aho ngaho bibaye gutyo ni ukuvuga ngo abantu bose bakora ikinshasa bakagombye gufata purusantaje mirongo ine z'abantu bakomoka ikinshasa nk'abateke o abo bateke ni di purusa ya populasiyo ntibageze na di purusa ya populasiyo y'ikinshasa tugiye kuvuga ngo ibukavu abashi ngo aribo bazakora muri za institusiyo zose ni ukuvuga ngo abandi bose badakomoka ibukavu bakwirukanwa ilubumbashi ni uko n'ahandi ni uko nibagende barekame ikintu gifatika bavuge bati leta nishire imbaraga mu kintu cyo kujana mu zabukuru abasaza bakora mu mainstitution umuyobozi w'umujyi wa uvira kiza muhato yasabye abaturage bose gukora imirimo yabo kuko imyigaragambyo yagaragayemo ikintu cy'amacakubiri ashingiye ku moko kuko kudahabwa imirimo mu bigo bya leta atari abapfurero bonyine batayihabwa ahubwo n'andi moko nayo afite icyo kibazo ubusanzwe umujyi wa buvira umuntara kivuye urimo amoko arenga icumi vedase ngabo ijwi rya amerika uvira ijwi rya amerika tukiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo sosiyete sivile ya teritwari ya nyiragongo mu ntara ya kivu ya ruguru irasaba ingabo z'igihugu fardc kongera imbaraga ku mupaka n'u rwanda kubera impungenge batewe n'umutwe wa m23 jimmy shukurani bakomera araduye inkuru irambuye komine ya kibumba ni imwe mu zigize sheferi ya bukumu mu teritwari ya nyiragongo aka gace kari mu majyaruguru y'umujyi wa goma gakora ku muhanda mugari uva gomuja mu teritwari ya rucuru twibutse yuko mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize ku biro by'iyi komine nibwo habereye guhererekanya uduce m makumyabiri na gatatu yari yarafashe idushyira mu maboko y'ingabo z'umuryango wa afurika y'iburasirazuba yase ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa kongo ibi byabaye nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa yase yabereye i rwanda umurwa mukuru wa angola tariki makumyabiri n'eshatu ukwezi kwa cumi n'umwe umwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri icyo gihe abahawe kuyobora ikibumbano mu nkengero zaho ni abasirikare ba yase bo mu gihugu cya kenya aba bahamagariye abaturage bahunze imirwano gusubira mu ngo zabo ubutumwa butitabiriwe ku bwinshi cyane ko aba baturage bakomeje kugira impungenge zikomeye ku kuba emu makumyabiri na gatatu itava mu duce yari yarafashe nubwo icyo gihe emu makumyabiri na gatatu yatangaje ko utwo duce dushyize mu maboko ya yase abaturage ndetse n'abagize sosiyete sivile bakomeje kuvuga ko mu mezi arenga icumi ayo masezerano abaye emu makumyabiri na gatatu itigeze iva muri komine ya kibumba yewe n'utu n'utundi duce yavanye mu ngabo za Kongo FARDC mu kiganiro kihariye yagiranye n'ijwi ry'Amerika Jean Claude Mambo Kawaya umuyobozi wa societe civile yo mu teritwari ya Nyiragongo yavuze ko aho kurekura utwo duce ahubwo ayo makumyabiri na gatatu ikomeje kongera ingabo zayo mu duce twa Kibumba ibi bikaba bishobora guhungabanya umutekano w'abaturage
habanje kubaho gusimbura abasirikare bari bahasanzwe nuko tubona bongeye kuzana abandi bashya ibyo byabaye kuva mu masaha ya mu gitondo tubona ingabo zibaye nyinshi kandi uduce barimo biragoye kuba umuntu yatugeramo mu by'ukuri ingabo za emuventura zirimo kwiyongera cyane muri kibumba kandi bari kuza bafite intwaro ziremereye
yongeraho ko ingabo za kongo frdc zitarinda umutekano w'abaturage bakora ubuhinzi hafi n'umupaka cyane ahaherereye muri pariki birunga nk'uko bikwiye kuri we ibyo bisobanura ukuntu ingabo za kongo frdc zitakibasha kurinda neza umupaka uhuza kongo n'u rwanda
hari abaturage bajya guhinga iruhande rw'umupaka ndetse no kuri pariki ya virunga ubwo rero biragoye kuko aho hantu nta mutekano wizewe nta musirikare n'umwe wa frdc ushobora kuhabona amasaha ayo ari yo yose yewe habe n'umupolisi mbese muri make umupaka ubereye aho nta mutekano wizewe uhari leta yagakwiye gushyiramo imbaraga kuko ubu ngubu kibumba n'u rwanda tubona ari igihugu kimwe
utu duce sosiyete sivile ivuga ko turimo kongerwamo ingabo za emu makumyabiri na gatatu umutwe urwanya leta ya kinshasa turimo umubare uhagije w'ingabo za yase mu minsi yashize abaturage bo mu ntara ya kivu ya ruguru bitotomberaga ubufatanye izi ngabo zaba zigirana na emu makumyabiri na gatatu ibi byabateye kujya mu myigaragambyo mu mujyi wa goma basaba ko izi ngabo zasubira mu bihugu zaturutsemo kuko ntacyo kuri bo zihindura ku mutekano w'abanyagihugu ariko abisitiri wahunze imirwano aturutse muri gurupemu ya bambo mu teritwari ya rucu Rukuru avuga ko leta ariyo ifite uruhare runini mu kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo ibyo ngibyo tubikesha gavumenti ya Kongo itaragize icyo yitaho ku busugire bw'igihugu kandi ari ibishinzwe ukurikije amategeko agenga igihugu cya Kongo ubwo rero ni ukuvuga ko twe ubwa mbere tuzi yuko abagomba kuturinda abafite ni gavumenti ya Kongo igihe cyo gavumenti ya kongo itagira icyo ikora kuri menase ituruka hanze kuvuga ntabwo twe dukondana emuventura twe dukondana gavumenti yacu kuko umubyeyi yatarinze umuryango neza ngo agugarire awukinge neza ni ukuvuga abana nibo babigwamo mu kwezi kwa kane gushize igisirikare cya kongo FARDC kibinyujije mu itangazo ryasomwe na generali Sylvain Kenge umuvugizi wacyo yavuze ko emu makumyabiri na gatatu yongera umubare w'ingabo zayo FRDC yavuze ko izi ngabo zinjira muri Kongo ziturutse mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda ariko icyo gihe Lawrence Kanyuka umuvugizi wa politiki wa makumyabiri na gatatu yabihakana agira ati
ibyo birindiro bavuga ubu ngubu bifitwe nande ndakeka FRDC yagakwiye kuvugisha ukuri ndetse ikabwira abantu bose yuko ubu ngubu ikorana n'imitwe yitwaje intwaro bakunze kwifatanya bo ubwabo bakaza kuturwanya mu birindiro byacu bashaka ko emuventura tuva mu birindiro byacu ariko twebwe twemeye inzira y'amahoro turabikora umunsi ku munsi sinzi impamvu abantu bakomeza kugenda bavuga yuko ubu ngubu turi kongera intwaro ndetse n'abasirikare mu duce twari twaravuyemo reka reka
kuri iyi nshuro FRDC nta kiratangaza ku bivugwa na sosiyete sivile ubwo twateguraga iyi nkuru ntabwo byadushobokeye kuvugana n'ubuyobozi bwa makumyabiri na gatatu ngo twumve icyo butubwira ku bivugwa na sosiyete sivile gusa mu mvugo za benshi mu bayobozi ba Kongo barimo n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi ntibahwema kuvuga ko makumyabiri na gatatu ihabwa ubufasha n'u Rwanda ibintu u Rwanda rukomeza gutera utwatsi Jimmy Shukurani bakomera ijwi ry'Amerika igoma ijwi ry'amerika muri leta zunze ubumwe za amerika guverinoma igiye gutanga amadolari miliyoni magana atandatu yo kugura ibikoresho byo gupimira covid cumi n'icyenda imuhira mu rugo ku buryo bwihuse utagombye kujya kwa muganga geoffrey mutagoma yaduteguriye iyi nkuru minisiteri y'ubuzima n'imibereho y'abaturage muri amerika ivuga ko ubusabe bw'ibikoresho byo kwipima covid cumi n'icyenda bushobora gutangwa ku rubuga covid test akadomo gov ibi bikoresho bizatangwa ku buntu bikwirakwizwe n'urwego rushinzwe amaposita muri amerika inganda cumi n'ebyiri zikora ibi bikoresho muri leta indwi zahawe amafaranga yo gukora ibigera kuri miliyoni magana abiri byiyongera ku byari bisanzwe mu bubiko minisiteri y'ubuzima ivuga ko ibi biri mu rwego rwo kugira ngo hashobore kuboneka ibikoresho by'inyongera mu gihe byaba bikenewe abakozi ba leta baravuga ko ibi bizafasha inzego zari zisanzwe zibikwirakwiza kwirinda icyuho cy'ibura ryabyo gishobora kuvuka nk'uko byagiye bigenda mu minsi yashize ubwo ubwandu bwa covid cumi n'icyenda bwabaga bwinshi minisitiri w'ubuzima wungirije ushinzwe ibyerekeye ingamba z'ibihe bidasanzwe no kwitegura ibihe by'ingoboka Dawn O'Connor yatangaje ko bazakomeza kwakira ubusabe bw'ibi bikoresho kandi ko mu gihe haba hagaragaye ubwandu bushya igihe cyo gusaba ibi bikoresho kizongerwa minisiteri y'ubuzima ivuga ko ibi bikoresho bigenewe gupima ubwoko butandukanye bwa covid cumi n'icyenda buriho muri iki gihe bigenewe kuzakoreshwa kugeza umwaka urangiye ariko bizaba byanditseho amabwiriza arebana no kumenya niba bishobora gukomeza gukoreshwa na nyuma y'icyo gihe iyi nshuro yo gutanga ibikoresho ije ikurikira izindi enye zayibanjirije aho abakozi ba leta n'ikigo gishinzwe iby'iposita bakwirakwije ibikoresho byo gupima covid cumi n'icyenda bigera kuri miliyoni magana arindwi mirongo irindwi n'eshanu hirya no hino mu gihugu ku buntu ibi kandi biri no mu rwego rwo gukwirakwiza ibikoresho bipima covid cumi n'icyenda ku buntu mu bigo binyuranye byita ku bantu harimo amashuri amacumbi y'abantu bakuru abantu badafite ubwishingizi n'abandi badafite amikoro ahagije kugeza ubu ibyo byiciro bihabwa inkingo zibarirwa muri miliyoni enye buri cyumweru izimaze gutangwa muri ibyo bigo zigera kuri miliyoni magana atanu nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubuzima Okano yavuze ko inganda zikora ibi bikoresho zizabasha gusohora ibigera kuri miliyoni magana abiri mu gihe cy'amezi cumi n'umunani ibi bivuze ko uko ubusabe bw'ibikoresho buzajya bwiyongera binyuze ku rubuga rwashyiriweho kubisaba ari nako inganda zibikora zizajya zirushaho gusohora ibyo bikoresho kugira ngo ababishaka babihabwe ariko na nyuma yaho zizakomeza gukora ibikoresho byo mu buryo busanzwe no mu gihe ababisaba bazaba baragabanutse minisitiri ushinzwe iby'ubuzima Xavier Bakera yavuze ko ubutegetsi bwa perezida Biden na visi perezida Kamala Harris bufatanyije n'abanyenganda b'imbere mu gihugu bwakoze uko bushoboye mu kuziba ibyuho bishobora kuvuka kuri iki kibazo no kwibonera ibikoresho bidaturutse mu mahanga uburyo bwashowe muri iyi gahunda buzunganira urugero igihugu cyari kigezeho rwo kwibonera ibikoresho bipima covid cumi n'icyenda ku buryo bwihuse bikorerwa imbere mu gihugu bityo bikumire ikwirakwira ryayo nshuti muduteze amatwi aha niho amakuru yo kuri iyi saha ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi ry'amerika maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama